turashimira ikomandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda tukaba kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu vy'ijwi rya amerika ikaze makuru kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na jewe diana nininahazwe mu gihugu c'uburundi ababa hafi y'uruzi rwa rusizi ruri muri zone ya gatumba iri mu ntara ya bujumbura bavuga ko abana babo batagishobora kuja kw'ishure kubera imyuzura y'urutavanako kubera aya mazi uko muri uyu mwaka aje mu wundi mwaka sikwaza aza yiyongereye rero abavyeyi barafise impuhwe z'abana babo ingene baca batakaza umwanya w'ivyigwa mw'ishuri uyu ni umwe mu bavyeyi bari muri zone ya gatumba iri mu ntara ya bujumbura mu gihugu c'uburundi iyo nkuru turayigaruka ko ku buryo buramvuye muri ano makuru mu gihugu c'u rwanda muri make turagaruka ku muriro umaze iminsi ine muri parke y'igihugu ya nyungwe igice cayo co muri secteur ya bweyeye kigeramiwe rero n'imbeya z'umuriro inzego z'ubutegetsi zabwije rya amerika ko muriro watezuye ubushinwa uburusiya ubuhindi brezil na afurika y'epfo biri mu nama y'ishyirahamwe brics iri kwibera muri afurika y'epfo twabiteguye ubuhindi bwishimiye ko ikigendajuru carurukiye neza mu gice co mu manuko bw'ukwezi ayo makuru yose duce ku masonga reka tuyarambure mu kanya duhera muri afurika y'epfo aho ubushinwa uburusiya n'ibindi bihugu biriko biratera imbere mu vy'ubutunzi ku isi biriko bikorera inama y'ishirahamwe brics iyo nama yitabiriwe n'abategetsi batandukanye barimwo na perezida w'uburundi evariste ndayishimiye oriane itanga ishaka aratubwira ibindi vyayivugiwemwo n'ibiza kuyivugirwamwo mu manyura imbere mu ijambo yashikirije ejo kuwa kabiri igihe iyo nama yugururwa abicishije mu buryo bwa videwo yamaze iminota cumi n'indwi perezida w'uburusiya yaraneguye inyifato y'ibihugu vyo mu burengero bw'isi ku bijanye n'intambara muri ukraine hamwe n'ibihano igihugu ciwe cafatiwe putin yavuze ko ingingo uburusiya bwafashe mu guhagarika urudandazwa rw'intete ku kivuko c'ibahari yirabura itazosubizwa inyuma ivyo uburusiya busaba bitubahirijwe perezida w'ubushinwa Xi Jinping abicishije ku mushikiranganji wiwe yongeye kuri iryo jambo rya Putin agabisha ko icuka kibi kiri hagati y'igihugu ciwe na Amerika gishobora gutuma ibintu vyunyuka. Muri kino gihe iryo shirahamwe ry'ubutunzi hagati y'ivyo bihugu rifise umugambi wo kurikomeza no kuryagura naho ibisabwa mu kuryinjiramwo bitaranonosorwa neza. Uretse gukomeza no kwagura iryo shirahamwe, ivyo bihugu bifise kandi uwundi mugambi wo gushiraho amategeko afise intumbero yo guhagarika ikoreshwa ry'amadolari y'abanyamerika mu rudandazwa hagati yavyo hejuru ya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda abategetsi ba ukraine batangaje uno munsi ko ibitero vya misile vyaraye bigabwe n'uburusiya vyononye inyubakwa n'amatoni ibihumbi n'ibihumbi y'intete ni ku kivuko ca ismael mu ntara ya odessa iri mu manuko bw'igihugu mugenzi wacu fidel niyongabo nivyaje kutubwira icegera c'umushikiranganji wa mbere wa ukraine alexander kubrakov yatangaje ku mbuga ngurukanabumenyi ko izo ntete zari zigenewe ibihugu vya misiri na rumaniya kubrakov yavuze ko ivyo bitero vy'uburusiya vyononye ibibanza bitari bike bibikwamwo intete avuga ko ivyo vyagabanije ku rugero rw'ibice cumi na bitanu kw'ijana ububasha bw'ikivugo ca ismail bwo gushorera intete hanze y'igihugu kubrakov yavuze ko amakungu akwiye kumva ko ibitero vy'uburusiya ku bivuko vyo muri ukraine ari bitero ku bihugu vyo muri Afrika na Aziya bikeneye ibifungurwa. Yavuze ko guhasha igihugu c'Uburusiya kugira kibandanye gisenyura ibivuko ari gikorwa amakungu akwiye guhagurukira. Igisirikare ca Ukraine cyamenyesheje ko Uburusiya bwakoresheje utudege twa drone mirongo ibiri mu bitero kuri Ukraine mw'ijoro ryashiriye uno musi kwa gatatu. Yamara cavuze ko uburyo bwo kwivuna umwansi bwa Ukraine bwashoboye gusambura drone icenda muri zo hejuru y'igisagara ca Odessa n'izindi drone zibiri mu gisagara ca Zaporizhia. Abategetsi b'Uburusiya kuri wa gatatu batangaje ko igitero ca drone ya Ukraine cahitanye abantu batatu mu ntara ya Belgorod iri ku rubibe Ukraine ihana n'Uburusiya. Uburusiya bwavuze ko ico gitero casambuye inyubakwa iri hagati ku mugwa mukuru Moscow inyuma yuko irashwe n'uburyo bwo kwivuna umwasi bw'Uburusiya.
ejo ry'amerika turacari mu makuru agezweho irya nino ku isi nari nabiciye ku masonga nkitangura aho umushikiranganji wa mbere w'ubuhindi narendra modi kuno musi wa gatatu yakeje igihugu ciwe inyuma y'uko ikigendajuru citwa shadrayan gatatu vikram curukiye neza mu gice co mu bumanuko bw'ukwezi ivy'ico kigendajuru fidel niyongabo arabitubwira
narendra modi yavuze ko ari umunsi utazokwibagirwa mu mateka y'igihugu kandi ko ari ikimenyetso cerekana intambwe ubuhindi bumaze gushikako mu bijanye n'iterambere modi yarakwirikiranye ikigendajuru chandrayan gatatu vikran hakoreshejwe ubuhinga bwa none igihe cururukira mu gice co mu bumanuko bw'ukwezi yari mu gisagara ca johannesburg muri afurika y'epfo mu nama y'ishirahamwe brics y'ibihugu biriko biratera imbere ku isi umushikiranganje wa mbere w'ubuhindi narendra modi yatangaje ko ari umunsi w'akataraboneka ku gisata c'igihugu kijejwe ibigendajuru yakeje abatunganije urugendo rw'ikigendajuru chandrayan gatatu vikran mu butumwa ku rubuga x rwahoze rwitwa twitter yavuze ko ubuhindi muri iki gihe buri ku kwezi modi yatangaje ko kubera ubuhindi aricyo gihugu ca mbere ku isi ikigendajuru caco cururukiye mu gice co mu mpanuko bw'ukwezi ari ibintu bizohindura ibintu vyose abantu bavuga ku kwezi inyuma y'uko ubuhindi bugerageje ico gikorwa bikanka haraheze imyaka ine bubaye ubwa mbere bushitse mu gice c'ukwezi atanumwe yari bwashikemwo imbere yaho ubuhindi bubaye igihugu kigira kane gishitse ku kwezi inyuma ya leta zunze ubumwe za amerika icyahoze ari ubumwe bw'abasoviet n'ubushinwa ikigendajuru chandrayan gatatu vikran carungitswe ku kwezi ku itariki cumi na zine y'ukwezi kw'indwi muri uyu mwaka mu rugendo rwagifashe iminsi mirongo ine n'umwe kugira gishike
reka nshimire bagenzi banje fidel niyongabo na oriana itanga ishaka ku gice ca mbere c'ano makuru yarashimikiye kuyagezweho irya nino ku isi haba mu buhindi muri afurika y'epfo ukraine n'uburusiya ayo mwumvise n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radio yacu voa akaburungu com tumira amate gato hama duce tuja muri nyungwe mu gihugu c'u rwanda inyuma y'iminsi ine parke y'igihugu ya nyungwe igice cayo co muri sektor ya bweyeye kigeramiwe n'imbeya z'umuriro uwo muriro woba watezuye abazimyamuriro bariko bakoresha uburyo kama uh, mu kinyarwanda ni kuvuga ko ari uburyo bwa gakondo mumenyesha makuru Temistocle Mutijima yavuganye na Ndamimana Daniel atwara sektor ya bwaye bweyeye irimwo parke ya Nyungwe hamubwira uko ubuntu vyifashe ico gihe bavugana kugeza ubu nk'uko ejo nawe batangarije n'ubundi imbaraga zashyizwemo ku bufatanye n'abaturage ndetse n'inzego z'umutekano mu by'ukuri twavuga ko ubu ngubu biri kugenda bisa n'ibijya ku iherezo cyangwa se ku musozo kuko ubundi kiri gukorwa nyuma y'ejo nk'uko twavuganaga ni ukugenda ducumwana gusa ntashobora kuba havumbuka umuriro ariko mu by'ukuri imbaraga zakoreshejwe zirimo ziratanga ibisubizo kandi ku buryo bufatika ejo mwatubwiraga yuko ahantu hamaze gushya hagera kuri hegitari cumi n'eshanu ubushye bwaba bwariyongereye bimeze bite kugeza ubu ntabwo ubushye bwiyongereye ku buryo bukabije kuko ahagenda havumbuka umuriro n'ubundi ni hahandi babaga bazimije ku buryo umuriro usa n'uwongera gusubiramo ariko mu by'ukuri ntabwo ntabwo ubuso bwiyongereye ngo bujye bwiyongereho hegitari zingahe kuko imbaraga zihari zirimo zifashishwa z'abaturage ndetse n'inzego z'umutekano turacungana n'ubuso bwari busanzwe n'ubundi bwahiye kuko uburyo turi kuzinya nk'uko nayo babwiye ni uburyo bwa gakondo hakoreshejwe kuzingira umuriro so rero hahandi dushobora kuzingira umuriro noneho hahandi twazingiye hagati hagati n'ubundi cya gice cyari kitarafatwa akaba aricyo gifatwa ni ukuvuga ngo rero andi mashyamba mashyashya cyangwa se ubundi buso bushyashya mu by'ukuri navuga ko kuva ejo kugeza uyu mwanya nta yandi makuru ariko hari ibiri gushya
mwaratubwiraga muti kugeza ubu turimo tunazimya tunashakisha amakuru y'icyaba cyabaye intandaro na n'ubu nta kiramenyekana nta kiramenyekana ni ugukomeza kubaza amakuru birumvikana ko ni ukumenya ese niba ari abaturage baba barinjiriye he banyuze ariko mu by'ukuri ntabwo turamenya nyirizina icyaba cyarateye ya nkongi y'umuriro bwana ndamyimana daniel umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa bweyeye mu karere ka rusizi turabashimiye cyane kuri iki kiganiro muhaye ijwi ry'amerika murakoze cyane Temistokle Mutijimana we reka tugushimire kuri utwo tubazo watubarije Ndabimana Daniel kuri uyo muriro uri muri park ya Nyungwe mukaba muhegereye murashobora kutubwira uko mubibona tubandanirize mu gatumba ni muri komune mutimbuzi iri mu ntara ya bujumbura mu burundi aho abanyagihugu bahuye n'imyuzure yagiye iraboneka muri iyo zone bavuga ko batewe impungenge n'uko batabona ingene umwaka w'ishuri ugiye gutangura ah, kandi hacibonekeza ibidengeri vy'amazi vyatewe n'imyuzure iterwa n'uruzi rusizi ivyatumye abana batiga neza mu myaka iheze kandi n'ubu amakenga aracari menshi ku bavyeyi bafise abana ngaho onye mu gatumba muravyumva mu nkuru y'umenyesha amakuru i kigali mu rwanda tiyariva ndayishimiye ibintu ntabwo bimeze neza kubera iki y'amazi nyine atuma abana bacu batiga bahunga ntayo bigeze badukorera kuyihebuye nyine ko ata kintu kiriko kirakorwa none badakoze rusizi muri byose nta kintu na kimwe kiri abo ni bamwe muri abo banyagihugu bahuye n'imyuzure barimwe baba ku mushasha ya mbere n'iya kabiri muri zone gatumba komine mutimbuzi mu ntara ya bujumbura basigura ko batewe impungenge n'amazi aterwa n'uruzi rusizi mu gihe c'imvura karaha hari ahantu heza hameze neza none ubu kubera urwo rusizi ruguma rutara Ba- ibintu byo bimeze gute neza mu gihe tubona yuko amazi atarazibigwa ya rusizi itarazibigwa abo banyagihugu banavuga ko iyo myuzure iterwa n'urwo ruzi ihungabanya amagara y'abana biga mu mashuri yegereye ako gace kuko naho nyene haterwa n'ayo mazi bigatuma abana bahagarika amashure aha batanga akarorero ko ku mashure shingiro abiri asanzwe ari mu gice ca mushasha ya mbere n'iya kabiri muri iyo zone nyene ya gatumba n'ubu amazi atarakama nk'uko vyibonekeza none ubu ko tugomba tubasubize mu ishuri kandi y'amazi aducagaruka abana twongeye tubirukangane urumva umwaka u- uheze abana ntibize neza iyo abana benshi batakoze ibice bya gatatu kubera aya mazi none nkajya amashuri ajya nta bana bigeze bayiga uyu muvyeyi nawe afise abana batatu kuri iri shure rya mushasha ya mbere iryo shure rikaba riryo ryari ribegereye avuga ko abo bana batize neza mu mwaka uheze kubera iyo myuzure akabona kandi ko bizomugora kurongera amashuri ahandi abo bana bose nk'abo bana batatu rero nagiye gusaba ikindi kibanza ahantu hadatwagwa banyemereye umwana umwe nk'umwana yadubuye kubera iki uko y'amazi yaje tuca turahunga acaja kuyerera nayo yasubiye kuyiga ntiyasubiye kuri ya ritime yari asanzwe ariko yaciye ananirwa abavyeyi bamwe bamwe batanguye kuja kuronderera abana babo amashuri ahandi hatarashika iyo myuzure yamara bavuga ko bitazobashobokera bose abashoboye kwimuka bazokwimuka abatashoboye kugen- kwimuka naho bazoguma ngaho bazokwigira ngaho abo babyeyi barereye kuri ayo mashuri ya mushasha ya mbere n'iya kabiri babona ko hamwe atagikozwe leta yofunga amashuri yo muri utwo duce ikayimurira ahandi badakoze urwo rusizi barakwiye kwimura iryo shuri bakarishyira ahandi hantu hadatwagwa abana kubwira bagire gute bakurikiranira amashuri ahantu hadashika amazi abakunzi b'ijwi rya amerika bagerageje kurondera abo mu nzego zegereye ahari ayo mashure nabo bemeza ko ico kibazo gihari ndetse ko banakigejeje ku babijejwe nduwimana arise ari muri abo batware avuga ko indongozi zo hejuru zabijeje ko rusizi igiye gukorwa mu nama yari yahurije hamwe amakomine twebwe amakuru dufise ni uko baguma batwizeza batubwira yuko bazodukorera rusizi ibyo bavuze natwe nivyo duhora dushikiriza bene gihugu ko batubwiye ijambo ryiza ry'ihumure nduwimana alice nawe kandi ari no mu babyeyi barereye ngaho kuri ayo mashure afise ikibazo co guterwa n'imyuzurira asigura ko amazi agenda yiyongera uko imyaka igenda iza akavuga ko abavyeyi bafise impungenge nyinshi kubera aya mazi uko muri uyu mwaka aje mu wundi mwaka sikwaza aza yiyongereye rero abavyeyi barafise impuhwe z'abana babo ingene baca batakaza umwanya w'ivyigwa mu ishuri ndimwo na jewe ndaharereye abo bose basaba ko leta yogira ico ikoze mu gihe ca vuba uruzi rusizi rusanzwe ruta inzira rukamenera mu banyagihugu rukaba rwokorwa mu buryo burambye Ha- hari hakwiye ko bohokorwa kugira ngo amashuri agume neza abana bige kuhongera nk'ikipfu hakaduga hakaduga kugira ngo amazi atera afuma atemba agiye ikibanze ni uko ababijejwe boraba ukuntu butuzibirira urwo ruzi rutuma abana batiga Amakuru duhabwa n'abo banyagihugu amashuri shingiro ya Mushasha ya mbere n'iya kabiri amaze imyaka yaba bine yikurikiranya aterwa n'imyuzurira y'uruzi Rusizi. Mu gihe umwaka w'ishure usanzwe uhera mu kwezi kw'indwi mu Burundi hose, kuri ayo mashuri yahuye n'imyuzurira hoho babandanije kwiga gushika mu kwezi kwa munani bitewe n'uko hari igihe bahagarika kwiga bakaguma muhira amazi yabaye menshi. Ariko ariko kandi abo banyagihugu baba muri ico gice banavuga ko iyo myuzure ibangamiye n'ibindi bikorwa birimo uburimyi hamwe n'ubudandaji arico gituma basaba ko gukora uruzi rusizi mu kugubakira inzira zikomeye yokorwa mu gihe ca vuba Thierry Vendayishimiye ijwi ry'Amerika Kigali Thierry ndayishimiye urakoze mikaze mugenzanje ejo ni mukankusi mu kiganiro bungabunga ubuzima mukunda
iki cyumweru muri bungabunga ubuzima turarebera hamwe indwara zo gusinzira nabi kugagara mu bitotsi ni indwara ki ese ivurwa ite inzobere iraza kuduha bimwe mu bisubizo kuri ibi bibazo ikindi abashakashatsi bavuga ko kugira ubushobozi bwo kuvuga indimi ebyiri bishobora kukurinda indwara yo kwibagirwa bikabije ya dimenshi byongeye ikigo cyihariye cyo gukoreramo imyitozo ngororamubiri New Orleans kirimo kwita ku babikeneye byihariye abakiriya bacyo bafite ubumuga izi nkuru hamwe n'izindi tugiye kuzibagezaho ku buryo burambuye muri bungabunga ubuzima ya none ndabasuhuje kandi bahaye ikaze mu kiganiro bungabunga ubuzima ndebujeniya mukankusi wari uzi ko uburyo usinziramo bugira ingaruka z'ako kanya ku buzima bwawe bwose gusinzira neza bifasha mu kunoza imikorere y'ubwonko bwawe kunoza ibyiyumvo byawe ndetse n'ubuzima bwawe nk'uko bitangazwa n'ikigo cya amerika gishinzwe ubuzima hari impamvu nyinshi zishobora kubangamira imisinzirire yawe harimo indwara zo gusinzira nabi nk'iyo kubura ibitotsi izwi nka insomni aho abantu bagorwa no gusinzira ndetse n'iyo kugagara mu bitotsi izwi nka pararizi du sommeil aho umuntu aba ari maso yumva ariko akaba atabasha kwinyeganyeza nubwo gusinzira neza ari ingenzi abantu benshi bagorwa no kubona ibitotsi byiza bihagije
Perezida Martin ageze ku ivuriro Rockville Sleep Center kongera kwisuzumisha Martin aragaragaza ko yishimiye intambwe amaze gutera mu gusinzira no guhumeka kwe
imihumekere n'imisinzirire yanjye bimeze neza cyane kurusha mbere ndavuga kuva mu kwa cumi nakoreshaga imashini ya BiPAP ifasha abarwayi guhumeka ariko hamwe no gukora imyitozo yo guhumeka ubu ijoro ryose ndasinzira
nk'uko bitangazwa na muganga asefa mekonen umushakashatsi mukuru mu kigo cya velocity clinical research gutahura hakiri kare uburwayi nka sleep apnea irangwa no guhera umwuka usinziriye bikagaruka haciye akanya bishobora gufasha mu gukira vuba ku murwayi uyu agira uruhare mu magerageza y'imiti akorerwa kwa muganga asuzuma imikorere n'umutekano by'imiti ibikoresho byo kwa muganga inkingo n'ibipimo muganga asefa avuga ko byaba biterwa n'indwara ya insomni cyangwa se izindi mpamvu kubura ibitotsi bitera umunaniro ukomeye ku mubiri bikanabangamira imikorere yawo
kubura ibitotsi isaha imwe iyo tubyutse umubiri wacu ubyukana umuhangayiko mu mikorere y'ingingo ziwugize umubiri rero ukora ikigero kiri hejuru cyane cy'umusemburo wa cortisol wo kurwanya umuhangayiko ukajyana n'uwa adrenaline muganga asefa avuga ko ibi bitava ku kibazo cyo kubura ibitotsi isaha imwe gusa impinduka zibaye mu gusinzira ubwazo ziteza akavuyo mu mikorere y'imbere mu mubiri nako gashobora gutera uburwayi by'umwihariko ku bantu basanganywe izindi ndwara gusinzira neza bihagije muganga asefa avuga ko ari ingenzi kimwe n'uko mu buryo buhoraho ibyo twiriwe dukora cyangwa tutakoze cyane cyane mbere yo kujya kuryama byose bigira ingaruka ku bitotsi dusinzira muri ubwo buryo bikanagira ingaruka ku mibereho n'ubuzima byacu icyakora benshi muri twe yewe n'abamenyereweho gusinzira neza uyu muganga avuga ko atari uko duhora tubona ibitotsi bihagije buri munsi
iyo tunaniwe tugowe no gutakaza ibiro niba ubushake bwacu bwo kurya bwahindutse nko gushaka kurya ibiribwa birimo ikigero cyo hejuru cya carbone ibyo byose ibimenyetso byo kubura ibitotsi muganga asefa avuga ko ubwonko bwacu bushobora kongera gutozwa kugira akamenyero ko gusinzira neza icyakora akibutsa ko kwisuzumisha kwa muganga buri gihe ari bwo buryo bwiza kurushaho
isuzuma rya muganga buri gihe riba rikenewe kubera ko ibimenyetso biza mu buryo bwinshi dukurikirana imisinzirire yabo haba mu ngo zabo cyangwa hano muri laboratwari yacu madamu kirisita akizera ko arimo kugenda amera neza hamwe n'ibisubizo by'ubuvuzi yahawe
nkora urugendo rureshya n'amayiro ebyiri n'igice buri munsi anakora siporo ya yoga mbere nakundaga kunanirwa cyane madamu kirisita yishimiye intambwe agezeho
umuryango sleep foundation usobanura kugagara mu bitotsi pararizi du sommeil nko gutakaza by'igihe gito ubushobozi bwo kugenzura imikaya bizwi nka atonia ukimara gusinzira cyangwa se mbere yo kubyuka bijyana kenshi n'intekerezo ziteye ubwoba cyane z'ibintu bidahari cyangwa se kumva urimo guhera umwuka kandi bibarwa mu byitwa parasomnia ariyo myitwarire idasanzwe yo mu gihe cyo gusinzira impamvu nyazo zitera ukugagara mu bitotsi ntizizwi neza ariko inzobere zivuga ko bifitanye isano n'indwara zo gusinzira nabi ndetse n'uburwayi runaka bwo mu mutwe icyakora ku bantu bamwe batekereza ko kugagara mu bitotsi byaba biterwa n'imbaraga ndengakamere zo kwigaragaza kw'imyuka mibi cyangwa se kw'ibintu by'amayobera twaganiriye n'abaturage kuri uku kugagara mu bitotsi ibi ni bimwe mu bitekerezo by'abatuye ya buja muri nigeria kuri iyi ngingo
akenshi biterwa n'ibyo wahoze utekereza mbere yo kujya kuryama cyangwa se ubwoko bwa filimu ureba ndetse n'ubwoko bw'ibitabo dusoma nk'ibitabo by'inkuru ziteye ubwoba cyangwa ikindi kintu nibyo bishobora gutuma ugira ukugagara mu gihe usinziriye
ahari wenda ni umuhangayiko simbizi jya uko mbitekereza biterwa ahanini n'umuhangayiko
aho ntuye ntabwo tubyita ukugagarira mu bitotsi biba bisa nk'aho utakibasha kwimenya wowe ubwawe utabasha kwigenzura igihe usinziriye mbese utabasha kwinyeganyeza ni uko biba bimeze
uba wumva ari nk'aho hari ikintu kirimo kugutsikamira ugasakuza ukavuza induru ugerageza kukiyaka kandi ukabona nta butabazi buza ntububasha kugenda njye byambayeho niyo mpamvu mbizi
mu gushaka kumenya amakuru yisumbuye kuri pararizi du sommeil twaganiriye na tayo opakonle ni muganga ku bitaro bya karen i nairobi
so with regards to the causes of sleep paralysis there's still a lot of research ongoing about rero ku bijyanye n'ibitera indwara yo kugagara mu bitotsi ya sleep paralysis hari ubushakashatsi bwinshi bugikorwa ku biyitera ndetse nta gisobanuro gifatika ku bijyanye n'ibiyitera abantu bamwe batanga ibitekerezo ku biyitera ariko icyo twabonye ni uko hari impamvu zishobora gutera ibyago byo kurwara indwara yo kugagara mu bitotsi ibyo ni ibintu nka narikolepsi ari byo aho usanga umuntu afatwa n'umusinziro ukabije ku buryo atabasha kwihagararaho agahita asinzira ku manywa icyo ni ikintu kigushyira mu byago byo kurwara indwara yo kugagara mu bitotsi hakaba kandi no kurwara indwara yo kubura ibitotsi ya insomni abantu baryama bagaramye nabo niba uryama ureba hejuru uba uri mu byago byo kuba wagira ibihe ufatwa no kugagara mu bitotsi icyo ubushakashatsi bwagaragaje kandi butangaho inama nk'uburyo bwo kwirinda gufatwa no kugagara mu bitotsi ni ugukora ibintu bigufasha kugira ibitotsi byiza bimwe muri ibyo bintu rero byagufasha ni ukuryamira buri munsi isaha imwe gusinzira nibura amasaha umunani y'ibitotsi byiza ibitotsi biruhura kwirinda kureba mu byuma bya ekara mu minota mirongo itatu ya mbere yo kuryama cyane cyane ibisohora urumuri rw'ubururu kwirinda kunywa ibintu nk'ikawa cyangwa inzoga mbere yo kuryama kandi niba hari uburwayi bwo mu mutwe ufite buri muri ubwo navuze ugafata neza imiti yabwo igihe umuntu ari mu gihe cyo kugagara mu bitotsi kugira ngo akivemo ikigomba kubaho ni uko ubwonko bwe bukanguka bishobora kugorana cyane kuva mu gihe cyo kugagara mu bitotsi mu gihe nta muntu ugufashije ngo agukangure abantu benshi bajya bagira cyangwa bahura n'ikibazo cyo kugagara mu bitotsi bavuga ko baba babasha no kubona kandi bituruka ku mico rero njyewe navuga ku buryo iki ari ikintu kibaho mu buvuzi ariko ku bijyanye n'ibiba ku bantu mu gihe bari mu gihe cyo kugagara mu bitotsi nibwira ko ibyo byaterwa n'ibisobanuro bya buri umwe ntabwo ari ikintu gikwiye guhangayikisha kubera ko abantu baba bagihumeka bisanzwe umutima wabo ugitera rero nta kaga na gato baba barimo ikintu cy'ingenzi cyo gukora ni ukubafasha gusa ku buryo bakanguka
ubushakashatsi bushya bwerekana ko ubumenyi mu kuvuga cyangwa se gukoresha indimi ebyiri bushobora kuzana indi nyungu kugira ubwonko bwibuka cyane mu gihe cy'izabukuru mu bushakashatsi bakoreye ku barwayi bageze mu zabukuru babarirwa mu magana abashakashatsi bo mu budage ku bizamini babahaye mu bijyanye no kwiga kwibuka gukoresha ururimi no kwigenzura basanze abajyaga bakoresha indimi ebyiri buri munsi mu gihe cy'ubuto bwabo baragize amanota ari hejuru kurusha abavugaga ururimi rumwe gusa abagaragaje ko bakoreshaga ururimi rwa kabiri buri munsi bafite hagati y'imyaka cumi n'itatu na mirongo itatu cyangwa hagati ya mirongo itatu na mirongo itandatu n'itanu bagize amanota meza cyane ugereranije n'abatararukoreshaga ku kigero cy'iyo myaka mark raymond jr n'itsinda rye ryabyitangiye barimo kugaragaza impinduka mu buryo abafite ubumuga bita ku buzima n'imibereho myiza yabo ku kigo Spirit Second Fitness Center kiri mu mujyi wa New Orleans batanga ibikoresho na porogaramu byakozwe hagendewe ku bumuga bwihariye buri mukiriya wabo ubana n'ubumuga afite muri ubwo buryo harimo gukuraho inzitizi ari nako bateza imbere ubuzima bwiza bw'ababagana Yeah, let's go. yego tangira Push. rimwe kabiri Split Second Foundation is a non-profit organization Spirit Second Foundation ni umuryango udaharanira inyungu wiyemeje gukuraho inzitizi abafite ubumuga bahura nazo kandi uburyo dukora ibyo tubinyuza mu gushyiraho uburyo na porogaramu zifasha abaturage kuzamura imibereho yabo Spirit Second Fitness nicyo kigo cy'imyitozo ngororamubiri cya mbere gishingiye ku kwinjiza mu buzima busanzwe abafite ubumuga mu gace ka Gulf South by'umwihariko ku bantu bafite ikibazo cyo kugagara kw'ingingo z'umubiri abacitse amaboko cyangwa amaguru cyangwa abafite ibibazo bijyanye n'imikorere y'ubwonko n'ubwo kugeza ubu turimo kwakira n'abageze mu zabukuru ikindi bisobanuye benshi muri aba bantu wasangaga bakorerwa ibikorwa by'ubuvuzi akenshi ugasanga abantu babazi gusa nk'abasurwa kenshi n'ibigo by'ubwishingizi hanyuma bamara gusezererwa kwa muganga ntibabe bagifite ahantu bakomereza urugendo rwabo rwo gukira no gusubira mu buzima busanzwe twebwe rero twahindutse aho hantu
We founded Split Second Foundation in April of 2018. We opened the first fitness center in umuryango Spirit Second Foundation twawushinze mu kwa kane kwa bibiri na cumi n'umunani twafunguye ikigo cya mbere cy'imyitozo ngororamubiri mu kwa kabiri kwa bibiri na makumyabiri na rimwe byatangiriye kuri njye ku itariki ya kane y'ukwa karindwi bibiri na cumi na gatandatu nakoze impanuka yatumye uruti rw'umugongo ruvunika narimo nsimbukira mu mazi hanyuma nza kuvunika igice cy'uruti rw'umugongo gisatira ijosi naje kwisanga mu bitaro nyuma y'ibyumweru bitatu ndi ku mashini imfasha guhumeka abantu bavuga ko nagagaye ingingo ndetse ko ntazongera kubasha kugenda ntazongera kubasha guhumeka ntabifashijwemo n'imashini nahawe ubufasha bukomeye rwose ndetse yewe no mu minsi yanjye y'icuraburindi ntibantereranye tumaze umwaka umwe hano i New Orleans twagiye Sacramento gusura ikigo kimeze nk'iki dufite hano aho rero niho rwose nsa nk'aho naboneye akamaro k'abaturage akamaro ko kugira ahantu hagenewe ngewe n'abandi bameze nkanjye habafasha gutera intambwe ijya mbere by'umwihariko nyuma y'ibyari bikiba nari nkiri mu mubabaro ndetse n'agahinda gakabije Right now, Split Second Foundation operates two programs, and they're very unique.
kugeza ubu Spirit Second Foundation ifite porogaramu ebyiri kandi zihariye umuyobozi wa porogaramu ya Spirit Second Fitness yize ibijyanye n'ubuvuzi bw'ingingo abandi bakozi bacu basigaye b'iyi porogaramu baba barize ibijyanye n'ubuvuzi bwo kugorora ingingo ubuvuzi bw'ingingo cyangwa se barize ibijyanye n'ubuvuzi bushingiye ku bikorwa ngiro muri porogaramu ya Spirit Second Cares umuyobozi wacu yize amasomo y'ubuvuzi bushingiye ku bikorwa ngiro ariko muri iyi porogaramu harimo ko gahunda y'uko icyo akora cyane ari ukwibanda ku buzima bwo mu mutwe ku bikoresho abantu bakoresha ndetse no gufasha abantu mu buryo bitwara mu gihe bari mu ntangiriro z'iyi gahunda no kuyitekereza nka gahunda y'ubuzima
nuko rero akaba ari no kuribungabunga ubuzima duce dusozerera ibiganiro vya kano kanya n'amakuru twari tubafitiye ndabashimire ko mwaduteza abiri yakoze nadia taha mwinga bw'ivyuma na junior bari kumwe diana ninahazo nije nabashikirije amakuru n'ibiganiro vyari bihagarikiwe na edi rwema ekipe n'umugoroba tubifurije kubandanya muranirwa mu vyo murimwo vyose turongera saa moya n'iminota mirongo itatu ku masaha yo mu burundi no mu rwanda amakuru aza kwibanda hanini ku yazobagezweho ijya nino